nollywood actress wey dem dey call funke akindele don celebrate im husband wey e be say dem say two of dem don divorce hmm. my pipo e don eh, wish am happy eh, eh, fathers day o oh, my pipo. meanwhile u le wen e be say e go marry second wife no be small no oh, pipo don mock am becos neither di first wife nor di second wife nor di children celebrate am. my people, my people, now welcome to Morning gist tv i greet now according to una time how a day, how on a day, oh, my people. in case you never subscribe to this channel hmm you they miss so oh, because here eh Now where would they do all would they bring all the tatafo from every tatafo corner every tatafo kingdom Now here would they, would they call the torchlightings? things we say the trend for social media and for our Niger country yes so oh, my people, my people. Hmm, una know why a lot of people surprised be, because of this um, happy Father's Day uh, celebration when be said they just do yesterday when a Sunday when Nollywood actress when they call Funke Akindele aka Jennifer don come out to, to come wishing husband happy Father's Day celebration. According to her, she did dance for one video like that when she shared for her Instagram page she call write say she call write say um, she call write say happy father's day darling thank you so much for being a wonderful and caring father we love you god bless you more baba ibeji of life so even the jjs don't come don't come react to to um, the happy father's day wey be say um, um, funke akindele wey be wife sent to him." so jj ski come reply say "Ew, thank you darling god bless you and protect us so a lot of people can't use their onyokometer come dey onyokolize come they say ah ah no be this Funka akindele when e be say "Funka akindele steps wey that they call benito come social media come dey gbege two of dem say eh, come dey leak a lot of secrets dey disgrace funke akindele and im papa wey dem dey call jj skill say two of dem dey even dey kerewa far side say um, funke akindele go one corner go kerewa im papa go another corner go kerewa say two of dem na so dem dey cheat on themselves yeah? call come dey wonder say ah ah like seriously wetin dey go on funke akindele hmm, you silent finish the boy e no answer am pipo say ha The boy sef e own too much e no get respect for im mama and im papa gbogbo tigbo say no matter e be funke akindele na na im stepmother and as im stepmother na seeing the role of a mother na im dey play for the life of the boy so the boy gat to respect funke akindele say why im go come out come dey talk all those kind of thing so huh, wen dis whole thing come dey rain so we come even hear say funke akindele don kick out eh, jeje eh, skill comot for im marriage say e don pursue am comot for house say because funke akindele na im get house say even the jeje the jeje skill don go rent as for another place don go hide for one corner make e cool off say becos di gbegerity when e dey happen for the marriage hey no be small tin o ah so wen dis eh, benito begin dey talk o oh, dey confess like who dey confess winch for social media eh, funke akindele no answer am so we come surprise see say ah as dem do this father day celebration funke akindele come celebrate The so called husband where be say they say im don kick out out for marriage where be say they say the marriage not the work again ah even when they do this mmvc award where be say they do they say funka akindele carry another car motor come the venue um, jj skill which is the husband come on his own say everybody waka their separate way ah we don't quite understand o my my They dem say sit down look na dog name and ah, una so we go dey oh. as things they unfold go dey open am dey tell una meanwhile funke akindele never come out to come tell us say im husband wit am get wahala dem get gbege neither did the baba ibeji which is the husband don come out come talk say dem get gbege then we come dey surprise see say ah why e be say this boy come carry this thing This their im papa and im mama matter dey hawk for social media like gala so one of the persons wey visit react to this matter na uche mmadụbagwu controversial nollywood actress wey dem dey call uche mmadụbagwu na im come dey advise funke akindele say and eh, im husband say this benito wetin he need now na attention say im use this thing as wetin dey happen dey remember how im papa and im stepmother come be like say dem dey im come dey invisible for the house nobody dey notice am Now I call say ah they must notice some or in there. Now I begin they do things So oh, when he be say he call they make they they they they they toss it in bad picking because all what him need him need him papa love him need attention nobody they pay my attention nobody even they remember say him wey be uche they exist so now now i know where uche notice me start from e start from home but we leave that matter for another day so come con dey advise funka akindele say make funka akindele make as im dey so make im make sure say im dey advise im husband make dem dey pay at ten tion to di boy say because all dis thing wey di boy dey do na because of say e no dey get enough at ten tion from im father say na im father at ten tion na im dey seek na im be all dis one then people con say so if im dey seek im papa at ten tion. na to come social media to come dey disgrace the man or dey come the disgrace in wife na be the best way where be say go take seek attention They call say the boy no do well They say the boy no do well not be so that they do life meanwhile this funka akindele where be say that they say in marriage the shake this marriage not be the first marriage you oh. hmm. funke akindele they they they they whether na anxious when you know they say bible say make we be make we they anxious for nothing we know they hear Funka akindele konde dey too anxious to get married e come go marry one low profile monkey great family na so dem degrade dem can reduce Funka akindele to their level funke akindele wen e be say funke akindele be say everybody love like another thing. even Funka akindele mama that time the contour say Funka akindele mama call funke akindele say this marriage where you won't marry You know work I oh, say because the man na polygamy He get plenty children plenty oh with different different wife say funke akindele this marriage e no go work funke akindele say na love o oh. say na love o oh. na so funke akindele come enter the marriage mm. They dem come show and pepper for the marriage when they say they show and pepper no be say na only the man show and pepper the wife and the children of the man na so they take funke akindele I see pepper na so marriage no last reach even two years na so marriage take kaput funke akindele come dey depressed o oh, for that marriage so tey people come dey say wetin make funke akindele enter this kind low life people marriage so before you know god come bless funke akindele with this man this second man although sha wey dem dey call jj skill jj skill sef don marry before but im marriage no work out so he was single when Funke Akindele come marry That is why the wife of this um, eh, JJ Steve no fi come and say, ah, Funke Akindele snatched in husband because the man was very, very single and was ready to mingle. And he come mingle with Funke Akindele before two of them come marry. God come bless them with twins so. And these twins, up till now, they never green show us their face. When this to come, they happen before you know jejeski son and a wife What they call? call it be that the wife name sef im ex wife dem come go post funke akindele picking the twins for social media which funke akindele was not happy but still funke akindele used silence finish them. na they say and so so na so the thing just be o oh, my people. now people come they say ah thank god do oh, say at least um two of they don't. dem eh, their marriage dey from wetin we dey see say all those one wey be say kids skizz come comat come dey talk about dem say e no work say na dem don see am say true true wetin uche maduaba go talk say na true say na eh, eh, attention seeking na di benito dey always dey seek. so before i go dive into yu coconut head mata. make i eh, just eh, see how some people react about this whole thing. somebody say why are you still hiding the face of of the twins boy aren't they going to school don't they know them in their neighborhood guys you two, you two are educated and supposed to be doing dis feel eh, fee free I beg. so una know say as celebrity not be everybody want to bring their children come social media because social media get a way of when it e be say then they take they affect people negatively. So Funke Akindele na very popular person. Maybe she no she just want to keep that her uh, ah, private life private because she finish when e dey for this social media e too much. And una know say as celebrity, no be everybody go like make dem see everything about dem as in everything nothing go remain again. Some people life be like mirror for social media. People go go they go view and they go just view am like that. say so funke Kindle e be like say he and im husband they make up their mind say ah this part of their life they go put on for private which is their children the twins so the thing no go down well with a lot of people. They say funke Kindle and a husband in high time una go show una children face because they feel say other celebrity they follow they show their children so my people. Oh, I could dive into Yule Edochie matter. Yule doche. una know say my people o, oh, dey celebrate Father's Day yesterday. Yule Edochie come take to his um, Instagram page o, oh. come go post say happy birthday to this coconut head. Say im dey use this opportunity dey wish all fathers happy um, Father's Day. People come dey mock am o oh, say you see you see your life? Yule, you see your life? father uh, father you, you as a father your children are supposed to celebrate you for happy father's day children no celebrate you wife no celebrate you like now if for example now say me edoche come out to come celebrate a husband i go see where second handed car wey they call second handed eh, or wey when they call you ledoche i mean wey they call call judy hosting for don pick race break. go for social media to go do competition with may but as may no even send yul and ask am wetin carry all of them come silent yul wife will be male edoche no send fathers day celebration for him and na so uh, judy austin come keep quiet e no talk In children they no celebrate them. only in kind waka krukere go for social media Can go write eh, happy birthday to eto eh, eh, dis eh, coconut head so pipo come dey laugh am say you ledo shey im own papa sef im no kuku fit tell im own papa say happy father's day because im no say im don fall hand im papa no dey happy wit am since wen e be say e go carry orobo coke bottle say na marriage night e dey marry im papa no dey happy wit am so a lot of pipo come dey mock am dem say you ledo you no try again. you know, just try again make i read the way some people talk, eh, the way in take writer for for on own instagram page He say happy birthday eh, happy sorry happy father's day to this coconut head man and all the fathers all over the world who work so hard to give our family the best may god continue to bless our hustle na so yule edoche write to, and oda people come dey some people come react They say hmm abada na south nwoke kwesịrị ịdị soft nwoke kwesịrị ịdị soft maka nwoke dị soft ụmụ nwanyị adayo adaya yam vam vam vam okay so for the people wey be say they no dey understand igbo this person say ah nwoke dị mma that is a um, beautiful man from the south say man when he be man no suppose to dey south uh, soft say if man dey soft woman dem go They go handle and vam vam vam so now just mock they mark mock them. so eh, for for the comment section so people come write And says you see your life nobody they send you again wishing yourself what your children and your lovely wife may would have wished you you see your life coconut head somebody gonna say "Re coconut head nonsense stubborn boy father in father day indeed When you embarrass your kid up up and down ewu na be good. so another person come right say somebody come dey laugh i'm telling you nonsense at least he would have wished his dad instead he must have been a very rebellious child Not be small tin o oh. you ledoche down here, wey for social media Not be smart insult na that eh? dey insult and left right center. so you lay ledoche Um, dis people say hmm thing when e do himself so ingo go afa alpha very soon ingo go know the difference between im go know alpha so somebody say hey yeah be consoling yourself there none of your children your wife your first wife male may nor your second wife judy were were were able to wish you happy father's day you see your life pele so somebody say "Hmm, coconut head well the name fits you sha abeg i i had my own my own i had my own join father abraham were olofofo no be small insult wey be say dem dey insult you edoche alright o oh, my people. Oh, hmm. When I see this polygama, polygamy of a thing no be beta thing o oh. yes polygamy no be better thing see you edoche when e be say im marriage na talk of time. everybody dey end every marriage say ah say it's good for person to quick marry say because here and eh, me they quick marry say na now dem supposed to we say that their children don't big so say na now na dem supposed to dey flex he and im wife supposed to dey flex if e be say eh, you feel say him get money it's supposed to now because his wife don't follow and suffer well well it's supposed to now now now e supposed to they take the woman for vacation They go go uk today tomorrow they go go london Carrying children they go vacation us go no say yes He really get the money but this one the only way where be say go take pay in lovely wife when they call may she say thank you The only way wey go take tell and thank you now to go carry mgbeke which is eh, judy austin take eh, put for the marriage can they cause a lot of distraction and di thing a lot of people. in fact 99 percent of people they are not in support of waiting. you, edoche do me, because men are very good woman because one yule edoche never come out to come the congregation of igwe with the di internet in law say may do am so so so thing or may behave badly to him Rather, he was always praising the wife, say a wife, a supportive wife, a wife, they, the support her in everything when they do. How come people call the one that say, How come he has a supportive wife? And he still go ahead, go marry Mbeke come. Now, people just believe, say, this thing not be ordinary hand. That is why that prophetess don't come out to come call uh, Judy Austin to order. Tell and say, as far as uh, eh, in concern, as far as God is involved, say she will never enjoy this marriage all this one when in the form say she did very happy one one naira happy you no get ten naira happiness you no they say he must surely reap what he dey sow as say, be say e look finish look look a very happy family and a lovely family where be say god bless finish they are doing well woman does suffer labour labour finish him as in fine as in call himself to the hostel Enough, he go see husband marry or enough he go back to a former husband He leave his old husband go the married person husband say it will never work and it will never be well with her Don't be small swear nine people they swear they give this judy austin for this thing when he be say he do me doche. They say he can never be happy He can never build her her happiness on top of another woman eh, tears and she can never build her own on top of to go remove another person block say I want to build your own home your home no go stand because that foundation is wrong foundation and i know say every foundation that is not well built must collapse so this um, um, this area where we say they tread on e no go work so don't tell am oh, still judo austin as you see heard so Now so e had be like coconut head know no hear word e still they very very stubborn He said she don't send okay na make we judy Austin say in no go in no send say anything wey anybody like make dem talk say she is happy she dey live her life okay na make we dey go make we dey go for farm make the yam dey mature we go know how far alright my people, na here i wan stop na have a nice day bye